mwumva ni radiyo ijwi ry'Amerika ivugira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda muri uyu mwanya muri kumwe nanjye Eugenie Mukankusi ndabasuhuza kandi mbaye ikaze mu makuru yacu ya mu gitondo kuva ejo kuwa kane abaturage b'abakongomani ntibishyura amafaranga yo kwipimisha covid cumi n'icyenda bari basanzwe bishyura bava muri kongo binjira mu burundi twasaba yuko nabo bayikura nk'uko burundi naho n'iwacu bayikuye eee kugira tugenda nta ngorane bitu- bisaba tukagenda neza ugashaka kuva hariya ukinjira muri kongo ukagaruka ugasubira i burundi ataco bisaba uwo ni umwe mu banyekongo bakora ubucuruzi bwambukiranya imipaka hagati ya kongo n'uburundi isi yose yarayisezeye bwa nyuma ku wahoze ari umushumba wa kiliziya gatolika papa benedikito wa cumi na batandatu witabye imana ku wa gatandatu ku myaka mirongo icyenda n'itanu abashinzwe ubuzima muri afurika baravuga ko icyorezo cya ebola kiri hafi kurangira muri uganda ibiganiro byacu biramimburwa n'amakuru avugwa hirya no hino ku isi umushumba wa kiliziya gatolika papa francisco ejo yayoboye imihango yo guherekeza uwo yasimbuye papa wacyuye igihe benediyito wa cumi na batandatu witabye imana ku wa gatandatu ku myaka mirongo icyenda n'itanu y'amavuko abantu ibihumbi n'ibihumbi bateraniye hanze ya bazilika ya mutagatifu petero bareba kandi bakomera amashyi abari batwaye isanduku yarimo umurambo wa papa benediyito nyuma yaje gushyirwa kuri aritari habaye iminsi itatu yo gusezera kuri benediyito mbere y'imihango yo gushyingura yitabiriwe n'abantu barenga ibihumbi magana abiri bagiye kumwunamira papa francisco mu butumwa yatanze yagarutse ku bushishozi bwa benediyito ubwuzu bwe n'ukwemera kwe gukomeye benediyito yabaye papa imyaka hafi umunani mbere yo gufata ikiruhuko cy'izabukuru kubera ko hataragifite imbaraga zo gukomeza gukora niwe papa wa mbere weguye mu binyejana bitandatu ikigo gishinzwe gucunga no gukumira indwara muri afurika cdc ejo cyatangaje ko ebola muri uganda iri hafi kurangira hashize iminsi mirongo itatu n'icyenda umurwayi wa nyuma abonetse abategetsi mu kigo gishinzwe kurwanya no gukumira indwara muri afurika cdc bemeje bwa mbere icyorezo mu kwezi kwa cyenda kandi bavuze ko yari ebola sudani indwara itarabonerwa urukingo mu kwezi gushize uganda yasezereye mu bitaro umuntu wa nyuma wari uzwiho ebola perezida yoweri museveni kandi yakuyeho inzitizi zose zabuzaga abantu kuva mu bice bimwe bajya mu bindi gukuraho izo nzitizi byagaragazaga ko iyo ndwara yari imaze kugenza amaguru make umuyobozi wa cdc ahmed alguer uma yabwiye abanyamakuru ko nihatagira umurwayi mushya wa ebola uboneka mbere y'itariki ya cumi y'uku kwezi kwa mbere iyo ndwara izaba yacitse mu gihugu yashimye guverinoma ya uganda ku ngamba nziza yahuje zafashije kubuza ebola gukwirakwira avuga ko byafashe iminsi mirongo irindwi kugira ngo icyorezo gihagarikwe ubwo hemezwaga ko abantu ijana na mirongo ine na babiri bari bamaze kwandura abahitanywe n'iyo ndwara ni mirongo itanu na batanu uma yongeyeho ko ubu urukingo rwa ebola sudani rurimo kugeragezwa abashinzwe ubuzima muri afurika bakoreye hamwe bitegura guhangana n'icyorezo nyuma y'uko ebola zayire yari imaze gushegesha uburengerazuba bwa afurika mu bihumbi bibiri na cumi na kane bibiri na cumi na gatandatu icyo gihe iyo ndwara yishe abantu ibihumbi cumi na kimwe na magana atatu abenshi muri gineya sierra leone na liberiya ishami rya onu ryita ku buzima oms rivuga ko igihugu kiba kigomba kumara iminsi mirongo ine n'ibiri nta muntu wanduye nyuma y'uko umurwayi wa nyuma yemejwe kugira ngo bitangazwe ko indwara yacitse mu gihugu ubufaransa buracyari inyuma ya ambasaderi wabwo muri burkina faso nubwo guverinoma y'iki gihugu yasabye ko asimburwa kubera umwuka mubi w'urwango ubufaransa bufitiwe wiyongera mu kwezi kwa cumi n'abiri guverinoma ya burkina faso yohereje ibaruwa isaba ambasaderi w'ubufaransa kuva mu gihugu guverinoma y'ubufaransa ariko ivuga ko uburyo burkina faso yakoresheje budasanzwe amakuru aturuka mu rwego rwa diporomasi rw'ubufaransa yavuze ko aho ibintu bihagaze ubu Paris idafite umugambi wo gukura intumwa yayo muri Burkina Faso kandi ko ikirimo gusuzuma intego y'ubusabe bw'iki gihugu umubano hagati y'Ubufaransa na Burkina bwakoronije wagiye urushaho kuba nabi nyuma ya za kudeta zakurikiranye imyigaragambyo y'abadashyigikiye ingabo z'Ubufaransa yagiye iba mu gihugu ku ruhande rumwe hashingirwa ku buryo Ubufaransa butakoze ibihagije mu guhangana n'inyeshyamba za Kisilamu zakwirakwiriye muri iyi myaka ishize ziturutse muri Mali abadiplomate b'ubufaransa bavuze ko burkina yashakishije umubano n'abacanshuro b'uburusiya bari mu itsinda wagner perezida w'igihugu gituranye cya ghana mu kwezi kwa cumi n'abiri yareze wagadugu guha akazi abo bacanshuro mu gusubiza wagner yashinje guverinoma zo mu burengerazuba bw'isi serivisi zazo z'ubutasi harimo na seiya n'ingabo z'amahoro za onu ziri mu butumwa gukora ibyaha wagenewe ivuga ko yitiriwe muri afurika ibyo birimo gusahura umutungo kamere binyuze mu bucukuzi butemewe n'amategeko bw'amabuye y'agaciro no gukoresha za kudeta abashinjacyaha b'ubuhorandi bavuze ko umunyeritiriya wari ku rutonde rw'abo bashakishaga kuva mu mwaka wa bibiri na makumyabiri na rimwe yafatiwe muri sudani umugabo uhamijwe ibyaha byo gucuruza abantu ubuhorandi buzasaba ko kedane zekariyasi habutemayamu ajyanwa mu gihugu cye ku ngufu byavuzwe n'abashinjacyaha bashaka ko ashinjwa ibyaha avugwaho bifitanye isano n'umuryango yashinze utwara abantu mu buryo bunyuranije n'amategeko kidane w'imyaka mirongo itatu n'icyenda yatawe muri yombi na polisi ku cyumweru muri operasiyo zijyanye n'amafaranga ava mu bikorwa bitemewe n'amategeko zari ziyobowe na emira ziyunze z'abarabu nk'uko byavuzwe n'abashinjacyaha uyu munyeritiriya yari yakatiwe adahari igifungo cya burundu n'urukiko rwa etiyopiya mu kwezi kwa gatandatu mu mwaka wa bibiri makumyabiri na rimwe nyuma yo guhamwa n'ibyaha byo kwicisha inzara no kwica urubozo impunzi z'abanyafurika hamwe n'abimukira bari berekeje ku mugabane w'uburayi aho bari bashyizwe mu nzu ihunikwamo ibicuruzwa muri libiya yatorokeye hafi mu bice by'urukiko Addis Abeba mu kwezi kwa kabiri umwaka wa bibiri makumyabiri na rimwe nyuma y'umwaka hafi aburanishwa ibyaha bijyanye no gucuruza abantu mu kwezi kwa cumi umwaka wa bibiri makumyabiri na rimwe ibiro by'ubushinjacyaha by'ubuhorandi byashyize kidani ku rutonde rw'abashakishwa cyane bivuga ko iperereza ryagaragaje ko abo muri uwo muryango we bahohoteye bashimuta kandi bafata ku ngufu bamwe mu banyeritiriya bashakaga kujya mu buhorandi hakurikijwe ubutabera mpuzamahanga itegeko ry'ubuhorandi ryemera ko ibyaha nk'ibyo biburanishwa abanyamahanga ku rugomo rwakorewe hakurya y'imipaka igihe ababikorewe bari mu buhorandi impunzi ibihumbi n'abimukira bashakisha imibereho irushijeho kuba myiza bafata urugendo mu twato duto mu nzira bamwe banasigamo ubuzima bava muri libiya bajya mu burayi buri mwaka benshi bararohama ayo yari amwe makuru havugwa hirya no hino ku isi tujye noneho mu karere k'ibiyaga bigari bya afurika leta y'u Burundi ejo yavanyeho amafaranga y'igipimo cya covid cumi n'icyenda abaturage b'abakongomani bishyuraga banyuze ku mipaka ihuza Burundi na repubulika ya demokarasi ya kongo ni inkuru y'umunyamakuru w'ijwi ry'amerika vedaste ngabo uri uvira byari ibyishimo byinshi mu gitondo cyo kuri uyu wa kane ahagana saa yine n'igice nibwo leta y'u Burundi yavanaga amafaranga y'igipimo cya covid cumi n'icyenda abaturage b'abakongomani ndetse n'abanyamahanga bari basanzwe bishura binjiye mu Burundi banyuze ku mupaka wa Gatumba ndetse n'indi mipaka icyo gihugu gihana urubibi na Kongo tugeze ku mupaka wa Gatumba twasanze abantu bambukiye Burundi badatanze amadolari atanu muri banki ya Bankobu bari basanzwe bishyuriramo amafaranga y'igipimo cya covid cumi n'icyenda ndetse abo baturage ntibipimishaga Iyamuremye David akora ubucuruzi bwambukiranya imipaka twamusanze ku mupaka wa Gatumba avuga yuko kuvana igipimo cya covid cumi n'icyenda ari inkuru nziza turanezerewe cyane rwose kuko byaba bituruhije kweri iminsi yose idolari zitanu uko ujya butse ugarutse idolari zitanu uba turanezerewe cyane kabisa turaryoheye sana kabisa bigiye kudufasha kwambuka neza kwenda kurangura kuraba inshuti n'umuryango mu burundi ata kibazo na kimwe mbere byagendaga gute mbere kugira ngo ujabuke byasabe kuraha kovide amatike n'ibindi bigasaba amafaranga menshi mu kugira ngo ushike kuraba umuryango n'ababanyi umbu udafise idolari zitanu nk'ufise agataye k'ibihumbi cumi na bitanu canke mirongo ibiri kugira ngo uronke idolari zitanu zo kuriha ugende kurangurisha mirongo itanu usanga ari ikibazo mu bw'ubu biroroshe sana ku mupaka wa kabimbi ruhuza kongo n'uburundi mu bacuruzi ndetse n'abagenzi twahasanze bashimangira ko ikurwaho ry'igipimo cya covid cumi n'icyenda ari icyemezo cy'ingirakamaro mu mibereho yabo ubu nzo kwinjira kuza kurangura neza kubera izo dolari zitanu bazikuye wari umaze igihe kingana kutajya i burundi
ngira ngo kuva korona itangura ninjiye i burundi rimwe urabona ko bibaza imyaka ibiri muri iyo miseze niho ninjiye i Burundi hari mu kwa kane niho ninjiye i Burundi ngenda kukiriya naho nyene byarangoye kwinjirayo birasubira inyuma biraheze n'ubu nebo iwabo bajya baguma bafite covid haji iwabo nabonye nabo ubu bako bararira kabisa bagiye ubu baratashe iwabo n'imodoka cyubatwara ubu abantu bose dusigara dutambatamba ngaha kuri frontiere gusa gusa nubwo igihugu cy'u Burundi cyavanyeho igipimo cya covid cumi n'icyenda bamwe mu baturage b'abarundi bavuga yuko binjiye muri Kongo bishuzwa amafaranga angana n'idolari zitanu y'icyo gipimo mu gihe cy'iminsi cumi n'ine nkeshimana gerard na niragira elize ni abacuruzi b'amata twabasanze kavimvira bide hano ku mupaka kundi meze iyo burundi iravuye tubona yuko nk'iyo muri kongo nayo yoba hariyo byotworoye mwishyura angahe aha muri kongo twishyura idolari zitanu mu gihe kingana gutya mu gihe c'indwi zibiri twasaba yuko nabo bayikuraho nk'uko burundi naho n'iwacu bayikuye eh, kugira tugende ata ngorane bitu- bisaba tukagenda neza ugashaka kuva hariya ukinjira muri kongo ukagaruka ugasubira i burundi ataco bisaba twe turanezerewe kuba kovide yahavuye kubera bashobora kuba wizaniye ibyashara byunguka nk'ibihumbi icumi ugaca ugenda utanze kenze mire ngaho urumvana amafaranga menshi twasaba ko kongo nabo bodukurira hiyo kovide nayo hamwe umuntu agenda yifitiye icyangombwa kiba akarengana atangorana Eh, tukaronka n'amafaranga dushobora gusumira n'abana kubera ari igihe ushobora gusubira inyuma atari n'ikingorongoro na kimwe wungutse twagerageje kuvugisha abashinzwe abinjira n'abasohoka ku mupaka wa gatumba ntibyadukundira gusa umwe mu bakozi bo ku rwego rwo hejuru ushinzwe abinjira n'abasohoka muri ubupira yavuze yuko amakuru yahawe na bagenzi be bashinzwe abinjira n'abasohoka mu burundi bamubwiye yuko igipimo cya covid cumi n'icyenda cyavanweho mu gihugu cy'u Burundi amakuru ava ku mupaka wa kavimvira ku bashinzwe abinjira n'abasohoka avuga yuko mbere ya covid cumi n'icyenda mu mwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri ku mupaka wa kavimvira wanyuragaho abantu ibihumbi bine ku munsi bagana mu gihugu cy'u Burundi nyamara ubu bagereranya ko ubu unyuraho abantu igihumbi na magana arindwi ku munsi ni ukuvuga yuko bagabanutseho inshuro zibiri leta y'u Burundi ivanyeho iki gipimo cya covid cumi n'icyenda mu gihe mu bihe bitandukanye bagiye bakishyuza amafaranga idolari ijana mirongo itatu cumi n'atanu ubu cyari kigeze ku madolari atanu abaturage b'abakongomani bishuraga uko banyuze ku mupaka wa gatumba vedase ngabo ijwi ry'amerika uvira vedaste ngabo ndagushimiye mu makuru yo hirya no hino ku isi mu mwanya twababwiye ko papa benedigito wa cumi na batandatu ejo yaherekejwe bwa nyuma n'imbaga y'abantu i vatikani kiliziya gatolika yo mu rwanda nayo yifatanije n'isi mu misa yo kumusabira mugenzi wacu asumuta kaboyi yakurikiranye iyo nkuru i kigali mu rwanda
iki gitambo cy'ukarisita cyabereye muri kiliziya ya regina patrice remera mu mujyi wa kigali misa yasomwe na karidinali antoine kambanda wari kumwe n'abepiskopi hafi ya bose bo mu rwanda igisonga cya papa mu rwanda n'abakristu hagaragayemo abihaye imana benshi biganjemo ababikira n'abapadiri baturutse mu maparuwasi anyuranye yo mu rwanda karidinali antoine kambanda wayoboye iki gitambo cy'ukarisitiya yabwiye abakitabiriye ko ari umuntu w'umwihariko mu mateka ya kiliziya nk'abepiskopi ndetse hamwe n'intumwa ya papa mu rwanda twifatanyije na kiliziya yose muri uyu muhango aho papa benedikito wa cumi na batandatu agiye gushyingurwa iruhande rw'imva ya petero intumwa muri bazilika nkuru ya mutagatifu petero intumwa hamwe n'abandi bagiye bamu- bamubanjirije bose bagiye basimburana ku ntebe ya mutagatifu petero intumwa abandi bavuze amagambo bagarutse ku buhanga bwaranze papa benedicto wa cumi na gatandatu basobanuye ko yakunze kwandika ibitabo byifashishijwe mu kwigisha iyobokamana ku isi karidinali kambanda na musenyeri rukamba wa diyosezi ya butare ikindi tumwibukiraho gikomeye ni uko yatubwiye ko ibintu byabaye mu rwanda bya jenoside tubwira guhoza abantu guhoza abanyarwanda no kubaha icyizere cy'ubuzima buzaza n'umuhanga kuva mu buto byaramuranze ku buryo akiri n'umupadiri bamujyanye mu nama nkuru ya vatikani yabaye muri mirongo itandatu na kabiri kugeza mirongo itandatu na gatanu karidinari wa kolonye wari umaze kubona impano ze n'ubuhanga bwe muri teolojiya aramutumira ngo bajyane nk'umujyanama ufite ubumenyi muri teolojiya kuva icyo gihe rero ni nabwo na papa yohani paul wa kabiri nawe wari uri muri iyo nama nibwo urebye yamumenye usibye abahawe umwanya wo kuvuga abakristu banyuranye banditse mu gitabo cyari cyashyizwe ku muryango wa kiliziya mu butumwa bunyuranye banditse hari uwavuze ati imana yakiriye intore yamamaje ukwemera n'urukundo mu bantu undi mukristu wabaye i roma yanditse ati wampaye umugisha yezu akwakire mu ntore ze abatari bake bagarutse ku buhanga bwamuranze bamusabira kuruhukira mu mahoro Eh, ni igihombo umuntu nk'uyu nguyu ukomeye kugira ngo ave muri kiliziya aba ari igihombo ariko nyine tugomba kubyakira kuko ni inzira ya buri wese imana imuha ibiruhuko bidashira rwose kandi n'abasize imana ikomeze ibakomeze na kiliziya gatolika by'umwihariko ni urupfu rero rwatubabaje ko ni umuntu wadufashije mu kwemera kwacu ni umuntu wadufashije mu myizerere yacu hari byinshi twamwigiyeho nk'abakirisitu ni urupfu rutubabaje mu by'ukuri nawe uri mu bantu banditse mu gitabo wanditsemo iki mu gitabo niba atari ibanyu namwifurije kwakirwa mu ijoro abakirisitu bitabiriye iyi misa ni abasanzwe bakurikirana gahunda za kiliziya umunsi ku munsi kuko misa yabaye mu masaha y'akazi ariko kuko yatangiye mu masaha yine ikagera mu masaha saba hari abandi bakirisitu bayijemo mu kiruhuko cya saa sita usibye abamumenyeye mu bitabo yagiye yandika ndetse no mu butumwa yatambukije mu nyandiko zinyuranye karidinali kambanda we yasobanuye ko azi papa benedicto uwa cumi na gatandatu kuko bagiye bahura mu bihe bitandukanye ni mu kiganiro cyihariye yahaye ijwi rya amerika misi ihumuje hanyuma ngiye kwiga i roma naramumenye naramubonye icyo gihe yari karidinali ashinzwe ibiro bya papa yari umuntu wicisha bugufi mu maso ubona ari umuntu ukunda abantu begereye twajyaga tunahurira na no hanze hariho hari ahantu muri resitora yajyaga akunda gusohokana n'abashyitsi be n'inshuti n'abavandimwe bavuye mu budage twajyaga tumubonamo aho mbere karidinari bwo aramusuye aho atuye muri vatikani mugezeho numva u rwanda araruzi avuga ati mu rwanda abantu barababaye cyane bahuye n'amateka mabi ukomeze mugire ukwizera kandi ukomeze abakirisitu muri uyu muhango leta yahagarariwe n'umukuru w'urukiko rw'ikirenga gusa nta jambo yigeze atangaza ariko yavuze ko ubutumwa bwe yabwanditse mu gitabo ntitwabashije guhita tubona ngo tubusangize abatwumva papa benedicte wa cumi na gatandatu yatorewe kuyobora kiliziya y'isi yose ku wa cumi n'icyenda z'ukwezi kwa kane bibiri na gatanu yegura ku mirimo ye ku wa makumyabiri n'umunani z'ukwezi kwa kabiri bibiri na cumi na gatatu kubera uburwayi kuri musenyeri rukamba uko kwegura kwabaye urufunguzo ko n'undi waba adashoboye yakwegura mu by'ukuri ni uwa kabiri hari undi wari wareguye ariko hashize imyaka magana arindwi ku buryo urebye ntawari ukibyibuka ariko ubwo yabikoze buriya hari undi wakurikira ahubwo dushobora kuzagira abapapa benshi begura uwumva adashoboye uwumva arwaye uwumva kuko nkawe urebye mutekereze igihe yeguriye ubu ashaje afite imyaka mirongo urwenda n'itanu iki gihe cyose yashoboraga kuba akiyobora kiliziya gatolika ariko nta mbaraga afite noneho rero we arareba arasenga aca bugufi papa benedicte wa cumi na gatandatu yitabye imana afite imyaka mirongo icyenda n'itanu ubusanzwe yavukiye mu gihugu cy'ubudage asumta kaboyi ijwi rya amerika iki urakoze asumta kaboyi
igera hirya ariko madamu niki winyegera ariko abanyabugongera ntabwo njya mbizera muri abanyamitwe ngo jewe duwe bugu Eh, yego rata uri umunyarusangikazi kuko nibo bagenda bimyozora nk'inka zabo ariko abirasi bimuhumurwa mani shofe we ndabona ashaka uri iwacu rusange uradutwara neza kandi ndakwizeye niye kwetu ni bugo reka da ndiyo bugo wiki ni ukuvuga ko buri wese muri twebwe yagiye yibeshya ku wundi yapapapapapa shafe twigende kombo tagisi yaje tagisi ikorera hafi y'umupaka ishobora gute gutwara abantu baturutse mu mihingo yose kandi bafise byinshi bibatandukanye kombo tagisi muyitegurirwa kandi mukayigezwaho na La Benevolencia Brala.
muri kongo ubuyobozi bw'igisirikare bwatangiye mu ntara ya kivu ya ruguru na ituri kuva mu kwezi kwa gatanu k'umwaka wa bibiri makumyabiri na rimwe kuva icyo gihe muri kivu ya ruguru abaharanira uburenganzira batangaza ko ibibanza birenga mirongo itatu bya leta bisanzwe bikorerwaho ibikorwa by'iterambere byagurishijwe n'abayobozi ba gisirikare byari mu kiganiro n'abanyamakuru ku munsi w'ejo i Goma umunyamakuru w'ijwi rya amerika uri i Goma jimmy shukrani bakomera nawe yari ahari aya mashyirahamwe yarafatanije n'imiryango mpuzamahanga itabogamiye kuri leta irimo fdapide unicef na save the children ikorera mu burasirazuba bwa repubulika ya demokarasi ya kongo ndetse n'ubuyobozi bw'urubyiruko bwa komine ya goma na karisimbi irashinja ubuyobozi bw'intara ya Kivu ya ruguru kugurisha ndetse no gutanga mu buryo butemewe n'amategeko ibibanza birenga mirongo itatu na bitatu byo mu mujyi wa Goma ibyo birimo ibibuga by'umupira w'amaguru bine ibibanza umunani byari biteganijwe kubakwaho ibigo nderabuzima mu duce dutandukanye two mu mujyi ndetse n'ahandi hari hateganijwe kubakwaho amashuri ya leta mu itangazo ryasomwe na Jules Ngereza umuyobozi w'urubyiruko rwo muri komine ya Goma aya mashyirahamwe yatangaje ko bimwe muri ibyo bibanza byatangiwemo ibikorwa by'ubwubatsi birimo gukorwa n'abantu batazwi aba bavuga ko abasirikare bashinzwe kurinda umutekano w'abayobozi bazwi nka garde republicaine barimo gufunga ndetse no gutera ubwoba uwagerageza kugira icyo akorera muri ibyo bibanza
mu ikomeza ry'ibikorwa byacu twe nk'imiryango iharanira uburenganzira bwa muntu ndetse na za sosiyete sivile mu ntara ya kivu ya ruguru ibikorwa byakorerwaga mu bibanza bya leta ahangaha mu mujyi wa goma tubona ko byose byahagaze ubu noneho abapolisi ndetse n'abashinzwe umutekano bose bari kwirukana abantu basanzwe bakorera ibikorwa bitandukanye aba bayobowe na bamwe mu bayobozi b'igisirikare ubu ngubu byinshi muri ibyo bibanza birimo kubakwaho n'abantu barindiwe umutekano aya mashyirahamwe asaba guverineri wa kivu ya ruguru ubwe guhagarika inyubako zirimo kuhabera
ibirimo gukorwa muri ibyo bibanza bigaragaza ko bamwe mu bashoramari aribo bagurishijwe kandi ntidushidikanya yuko bafatanije n'ubuyobozi bw'igisirikare bw'intara yacu ya kivu ya ruguru niyo mpamvu twebwe dusaba guverineri constant makongba guhagarika ubwo bwubatsi burimo kubera aho ngaho ndetse no kuvanaho abashinzwe umutekano barimo kwirukana abana ndetse n'abaturage turamusaba kandi gutegeka serivisi y'ubutaka kujya mbere mu kurangiza iki kibazo nimba ibyo bintu bidakozwe twebwe turaza kumenya icyo gukora vuba aha bidatinze
urugero ni nko kuri stade yiswe place de la revolution iri hamwe n'ibiro bya guverineri w'intara ya kivu ya ruguru yari isanzwe ikorerwaho imyitozo ngororamubiri y'abana bari munsi y'imyaka icumi ariko ubu birukanywe n'abashinzwe umutekano bamwe muri abo bana twasanze barebera ubwubatsi burimo kubakorerwa batangiye babwira ijwi rya amerika uburyo bakuwemo ndetse bemeza ko batakemererwa kuhakorera imyitozo Nilianza tu tulikuwa tulikuwa fika hapa tunataka cheza kisha wana byatangije ubwo twazaga gukora imyitozo nk'ibisanzwe abapolisi batangira batwirukaho imipira yacu bakayitobora n'ibisu turasaba ko iki kibanza bakireka kuko kidufasha cyane yego kuko natwe biratubabaje cyane rwose kubera ko aha ngaha ni ahantu dukinira buri munsi twebwe nk'abana bato ubwo twatangiye gukina uyu munsi abapolisi ndetse n'abajiyere baje ubundi batwirukaho batubwira ko bagiye kububaka twebwe turasaba ko stade yacu bayiturekera rwose Wabana ba masu bagasu pete mutoke apa wantu tonto stapaje. Somo masu tezeye.
uyu muturage twaganiriye akaba ari n'umunyamuryango w'ishyirahamwe ry'abasore rihananira impinduka muri congo gelasen akaba n'umwe mu bashyize umukono kuri iryo tangazo yavuze impungenge afite
ibyo bibanza birenga mirongo itatu barimo kubyiba kandi twe nk'abaturage bo muri goma bidufitiye akamaro kanini cyane ibi tubona ko ari uko tuvutse uburenganzira bwacu nk'abakongomani niyo mpamvu tutabyemera na gato ahubwo tugasaba yuko imiryango mpuzamahanga yose yahagurukira iki kibazo
nyuma y'iki kiganiro abanyamakuru berekeje ku biro bya guverineri wa gisirikare w'intara ya kivu ya ruguru kugira ngo agire icyo atangaza ku byo aya mashyirahamwe avuga ariko abashinzwe umutekano wa guverineri ntibemera ko abanyamakuru binjira yewe n'umuyobozi ushinzwe inyubako mu ntara ya kivu ya ruguru ntiyabashije kugira icyo abwira itangazamakuru ubwo ryamusangaga ku biro bye biri muri komini ya karisimbi iki kibazo gikomeje guteza impagarara mu baturiye umujyi wa goma kuko hakomeje kugaragara umwuka utari mwiza hagati yabo n'ubuyobozi buriho jimmy shukurani bakomera ijwi ry'amerika igoma
jimmy shukurani bakomera urakoze kuri iyi nkuru ibiganiro bya radiyo yanyu birakomeje inaha leta zunze ubumwe za amerika ntirabona sipika umuyobozi w'umutwe w'abadepite birashyira igihugu mu gihirahiro kubera inteko ishinga amategeko ituzuye inkuru tubaza thomas kamirindi
nk'uko babyemeranijweho ejo bundi kuwa gatatu abadepite batowe basubukuye itora ry'umuyobozi wabo sipika ejo saa sita uko byagenze kuwa kabiri no kuwa gatatu baraye batandukanye nanone ntawe bemeje buri gihe ikibazo gihora ibubisi mu barepublikani bafite ubwiganze mu mutwe w'abadepite nyuma y'amatora yo mu kwezi kwa cumi na kumwe gushize n'intebe zabo magana abiri na makumyabiri n'ebyiri kuri magana abiri na cumi n'eshatu z'abademokarata ku wa kabiri batoye inshuro eshatu niko byagenze inshuro eshatu no ku wa gatatu ejo rero ku wa kane batoye inshuro eshanu batandukana saa mbiri y'ijoro ni ukuvuga saa cyenda y'ijoro mu burundi no mu rwanda abarepubulikani buri gihe batanga kandida umwe witwa kevin mccarthy noneho abamurwanya bo mu ishyaka rye bagera kuri makumyabiri b'abayoboke b'uwahoze ari umukuru w'igihugu donald trump nabo bagatanga uwabo mccarthy ahora abona amajwi y'abarepubulikani ari hagati ya magana abiri na magana abiri n'abiri ntajya arenzaho andi majwi yabo bayanyanyagiza mu bandi badepite batowe cyangwa no ku bandi bantu batari abadepite batowe inshuro nyinshi hari abahaye ijwi ryabo donald trump bityo abarepubulikani bananiwe kugira uwo baha muri bo amajwi magana abiri na cumi n'umunani akenewe kugira ngo abe sipika abademokarate nabo bavuga ko nta jwi ryabo na rimwe bashobora guha umurepubulikani kugira ngo rero hatagira umurepubulikani utsinda ababo batora bose ni magana abiri na cumi na babiri bahora inyuma ya kandida wabo umwe rukumbi hakim jeffries umwirabura wa mbere na mbere mu mateka y'amerika uyoboye itsinda ry'abadepite ba rimwe mu mashyaka abiri ya mbere akomeye mu gihugu nawe ntashobora kubona amajwi ya ngombwa kugira ngo abe sipika kuko abademokarate nyine batagejeje ku ntebe magana abiri na cumi n'umunani kandi abarepubulikani nabo nta n'umwe wamutora imirimo yose ijyana n'iri tora rya sipika iyobowe n'umwanditsi mukuru w'umutwe w'abadepite we si depite ariko ni umukozi mukuru gusa uhoraho inshuro cumi n'imwe zose abadepite batowe bamaze bashakisha sipika ntaboneke birashyira igihugu mu gihirahiro kubera inteko ishinga amategeko congress itaruzura abadepite batowe ntibashobora kurahira igihe cyose batarabona sipika nta tegeko bashobora gutora nta komite cyangwa komisiyo bashobora gushyiraho ntibashobora rero kugenzura imikorere ya guverinoma muri make nta murimo n'umwe bashobora gukora mu gihe badashobora gutora amategeko sena nayo ubwayo ntiyabishobora kugira ngo itegeko ribeho rigomba kwemezwa n'imitwe yombi y'inteko ishinga amategeko congress sena yo yarahiye ku wa kabiri nk'uko byari biteganijwe ikibazo ni ukumenya niba bizakomeza gutya kugera ryari cyangwa se niba ishyaka ry'abarepubulikani rizabona umuti vuba benshi muri bo bavuga ko bari mu mishyikirano ariko ntawuzi icyo bateganya abadepite batowe baraye bemeje ko basubukura inama yabo uyu munsi saa sita uyu munsi ku isabukuru y'igitero cy'abayoboke ba Trump ku ngoro y'inteko ishinga amategeko cyabaye ku itariki ya gatandatu y'ukwa mbere ibihumbi bibiri na makumyabiri na rimwe si ubwa mbere mu mateka ya leta zunze ubumwe za amerika gutora sipika bijemo ingorane kuva kuri kongere ya mbere na mbere mu gihumbi magana arindwi na mirongo inani n'icyenda ubu bibaye ubwa cumi na gatanu akenshi na kenshi ariko ntibirenza gutora inshuro eshatu gusa nko mu gihumbi magana umunani na mirongo ine n'umunani batoye inshuro mirongo itandatu n'eshatu n'inshuro mirongo ine n'enye mu gihumbi magana umunani na mirongo itanu n'icyenda umwaka byafashe igihe kirekire cyane mu mateka kurusha ibindi bihe ni mu gihumbi magana umunani mirongo itanu na gatanu mirongo itanu na gatandatu icyo gihe abadepite batoye mu gihe cy'amezi abiri batora inshuro ijana na mirongo itatu n'eshatu mbere yo kwemeza umuyobozi wabo sipika ariko ubwa nyuma byaherukaga ni mu gihumbi magana cyenda na makumyabiri na gatatu hashize rero imyaka ijana icyo gihe uwabaye sipika yatowe ku nshuro ya cyenda ubu rero bizamara igihe kingana iki nta n'umwe ubizi urakoze thomas kamirindi inshuti banywanye ibiganiro radiyo ijwi rya amerika yabateguriye kuri iyi saha ni aha bihumurije ndibutse ko iyi radiyo ivugira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda mu burundi mutwumvira ku mirongo migufi kuri metero cumi n'icyenda na metero makumyabiri n'ebyiri naho mu rwanda mudukurikira kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu y'ijwi rya amerika kuri interinete ni kuri wa eshatu akadomo radiyo yacu voa akadomo komu mwadusanga no kuri facebook na youtube voa radiyo yacu mwakoze rero kubana natwe kandi ntimuze gucikwa n'ibindi biganiro biza gukurikira abakozi bagenzi banjye bose bagize uruhare muri ibi biganiro byari bihagarariwe na Etienne Karekezi Aloyize Bigirimana niwe washyize hamwe amajwi naho kuri mikoro mwari kumwe nanjye Eugenia Mukankusi tubasezeye tubifuriza mwese amahoro n'amahirwe aho muri hose
I do the same thing I told you that I never would. I told you I changed, even when I knew I never could. Know that I can't find nobody else as good as you. I need you to stay, need you to stay. I get drunk, wake up, I'm